my people, you get wetin i dey hear when e dey go on for social media say olori mariam send our queen naomi gift you understand na im me i wan touch light you know say me i no be person because everybody get where maybe the story maybe the person hear from somewhere na im e come talk am you understand me So my correct people, welcome to BCG's TV. today is your first time or coming across my channel, don't forget to subscribe and hit on the notification bell so that whenever we upload videos, you'll be notified. So my returning God will bless you now. You will never lack in Jesus' name. My correct people, they talk about royal home. I dey talk about Nigeria celebrities on my channel and i dey talk about different gist na how dem come They talk so for my channel so subscribe and share this video and again make una follow me for my facebook page as Boss bosekondans tv and my backup is is uh, uh, Naja royals gist tv so my correct people, i don come again with another sweet gist too. This gist this time eh not be small one you know say we still dey on the uh, this thing queen ami birthday month and some things when e dey happen when e dey shele when be say queen ami birthday many people come marry the king so that they go dey they go dey hear their name for everywhere their name go dey creak for everywhere like all these follower of some bloggers dey think say queen naomi pay money before all dis bloggers begin or they begin fall in love with her or before queen naomi queen naomi have the largest the largest uh, this thing fans you understand queen naomi have the largest fans if queen naomi come out say one come contest for governorship or contest for this thing What did dem call her? um, wey dem call dis thing contest for dis uh, eh, um, assembly sabi na assembly dem call am queen naomi go win ah dis my touch when i dey queen naomi go win even governor queen governorship if queen naomi contest i swear to god me i go even go nigeria sef go vote for am You understand, Kunami? I go even go protest, go is protest, <laughs> go campaign for her. Kunami go win her because Kunami to get good spirit. He here to carry oh yeah. You understand, my people? So we come here. Since when Queen Naomi do birthday, when he shake everywhere, everywhere I shake oh, some people still come out. Is they still carry this thing? That is, what did I call those kind of people? Uh, ah, they, they call them um, ah pipo wen you go do something for when you go do when you go dey do something you go dey pay them for body you understand there is a name they call them. ah there is a name they call them, my people. i go remember before i finish this my this thing so e get somebody my uh, Catherine Catherine when he supercharged me fifty fifty dollar almighty god we bless you god bless you for that super chat almighty god i hear you for the other this thing almighty god I him go bless you so my correct people you can see a lot of reactions. See they happen for here you understand and a lot of controversy for palace because of you know na so i suppose to be and again when they dey talk say marian get belle marian no get one belle like this. you understand marian no get get belle and queen ami no collect gift from marian yeah e no collect gift from marian because marian na im comot am for na marian join among When he come on, queen naomi for husband house you understand so there is no how queen naomi That one they say ah only of ife not celebrate queen naomi He celebrate am so gift of bible you understand my pipo i i don't think say that that thing it happen you understand i no think say it happen queen naomi cannot collect gift from marian even if he collect gift queen naomi should throw burn he should throw and burn the gift i am not debunking anybody i am just i find my findings and i still say yes because um to talk about am um, you understand i was i was direct to talk about it so that is why i am talking about it so i'm not the i am not debunking anybody so my correct pipo oni of ife you see the king king wey they tok say na so the king they shine so i never see anybody when be say they go marry when be say go marry how many wife it e go dey shine never e no fit possible like dat e no fit happen my people. so maria uh, wants to be like queen ami uh, not runke the other one talk tope all of them want to dem dey do like queen naomi internet don't shake They don't dey fit sleep for night now dia heart They caught. say ah who's going? even to di extent sef i hear say they say ah this girl even this girl now, winch make i tell you now one secret for here i even come hear say dem say maria maria like queen naomi you understand na wetin i hear be that one They say maria like queen naomi you understand me my people. i believe now say mary and sir go they regret i don't lie to una very reliable person I him tell me reliable person When they tell give me gist before about marian say marian like queen naomi say queen marian even wish you understand wish say now she and queen naomi they even they even as she married the king say queen naomi go even come back i dey tell una the truth say na wetin and talk be that one now i tell am say i ah, come back come do it. your man wey dey oh no forget the paper wey you write you the paper wey you write say na only you na you go come marry the cavies you think say na best na sugar na him cavies you wan put for your mouth <laughs> ah mary i think say na sugar cavies you wan give am for mouth o oh. you no know say. <laughs> <laughs> you no know say kabiyesi as soon as e dey marry am dey go e go marry go marry another pipo gbanga you understand as e dey marry am dey go e go marry another person my pipo dem say mariam eh if mariam fit find way to talk to queen army by all means to say pipo no go know mariam ah, for don call queen naomi since he go dey apologize to her say ah supposedly know if i no marry the king ah wetin he eye see because becos all of them think say forget those how they come out to eh they are enjoying they are this one they are that one they are all liars you know liars from the pit of hell na they be so so lie na they dey lie Then they do this one Then they do that one Then they do this one so so lie lie now all of dem carry put for mouth they lie they go you understand now so so lie they they lie so my correct people queen ami birthday now talk of internet everywhere both the both the hate and all celebrated queen ami even marian celebrated queen naomi i dey tell now marian as una they see and so e celebrated queen naomi dem say now so marian they look internet e dey look internet say ah na know say that one marry am like say shebi dey think say na Ooni of Ife dey do am say na Ooni of Ife na him come do am now na go marry am dey also come out say ah na him give am fame na him do this one na him people come why the fame no go dem go dey use Queen Naomi dey compare uh, Wurola Wurola is different from Queen Naomi Queen Naomi have a child for goodness sake for the king that is why the name cannot finish the name cannot go down because they are just separated. Anytime Queen find the love of his life, so be it. Let her let her go for it. You understand? If only of Ife, as all the old prophet prophets, that they give warnings, say, may the king do the needful. You understand? So the prayer where would they pray, may the God give only of Ife wisdom, make e dey control your balance. You understand? Because with a blogger using only of her name, they use only of her pictures, they put for her her page. That is terrible.